mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwabonye bucya ni thomas kamirindi ubasuhuza turahera ku makuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na geoffrey mutagoma
minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika yabujije abaturage bayo kugirira ingendo muri etiyopiya ishyira icyo gihugu ku rwego rwa kane rw'igipimo kigaragaza urugero rw'umutekano muke yavuze ko ibujije abanyamerika kujya muri icyo gihugu kubera intambara imvururu muri rubanda ihagarikwa ry'itumanaho gufata bunyago n'iterabwoba bishoboka ku bice byo ku mupaka ibyo byabaye nyuma y'aho leta ya etiyopiya itangarije ibihe bidasanzwe mu ntambara imaze umwaka ihanganyemo n'ingabo z'intara ya tigre leta zunze ubumwe za amerika arabiya sawudite n'ubwongereza basohoye inyandiko bahuriyeho ejo kuwa gatatu ivuga ko ishyigikiye sudani irangwa na demokarasi n'amahoro abasirikare bahiritse ubutegetsi bwa gisivili muri icyo gihugu tariki ya makumyabiri na gatanu z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka muri iyo nyandiko yasohowe na minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika ibyo bihugu byise iryo tsinda quad for sudan byavuze ko bishyigikiye ko ubutegetsi bw'igihugu n'inzego za leta bisubira mu maboko y'abasivili ihamagarira impande zombi kujya mu biganiro bigamije kugarura amahoro n'umutekano muri icyo gihugu igisirikare cyahiritse ubutegetsi muri sudani hashize ibyumweru bibiri hari ukutumvikana hagati y'abategetsi ba gisirikare n'abasivili muri leta y'inzibacyuho ibyo byasubije inyuma gahunda y'imiyoborere myiza yari itangiye muri iki gihugu kuva omar al bashir ahiritswe ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda umukuru w'igisirikare muri sudani abdel fatah al boran we yavuze ko guhirika ubutegetsi bw'inzibacyuho byari ngombwa mu rwego rwo kwirinda intambara muri nigeria amatsinda y'abatabazi arasiganwa n'amasaha agerageza gushaka ababa bakiri bazima mu mpanuka y'igorofa rimaze iminsi itatu rigwiriye abantu barenga ijana i Lagos mu murwa mukuru w'ubucuruzi abashinzwe ubutabazi bamaze kurokora abantu icyenda kuva ku wa mbere naho abahitanywe n'iyo mpanuka bamaze kumenyekana bageze kuri makumyabiri na babiri nk'uko bitangazwa n'ubutegetsi bw'umujyi wa Lagos benshi mu bafite ababo bakoraga kuri iri gorofa batangiye gucika intege komiseri wa leta ya Lagos Benga Omotoso yatangaje ko ubutegetsi bwashyizeho itsinda ryigenga rigizwe n'abantu batandatu b'abahanga mu by'ubwubatsi bahabwa inshingano zo kumenya icyateye impanuka kandi basabwa gutanga inama zigamije kwirinda impanuka nk'izi mu bihe biri imbere bahawe ukwezi kumwe ngo babe batanze umwanzuro wabo ibiro ntaramakuru by'abanyamerika ep byamenye ko inyigo yigenga yakozwe muri minisiteri y'ingabo ya amerika pentagon yanzuye ko igitero cy'indege z'intambara zitagira umupilote cyahitanye abaturage kabul mu minsi ya nyuma y'intambara yo muri afghanistan kitatewe no kwitwara nabi cyangwa kurangara bityo bikaba bitazakurikirwa n'ibihano iyi nyigo yagaragaje ko habayeho kutumvikana mu guhana ubutumwa bugendanye n'intego y'ahagombaga kugabwa ibyo bitero ibyo biremezwa n'umwe mu bayobozi bakuru b'ingabo za amerika wabonye iyo nyigo ibiro ntaramakuru byo muri siriya byatangaje ko abasirikare babiri ba leta bishwe mu gitero cyagabwe n'abarwanyi bashyigikiye leta ya kisilamu hafi y'umujyi wa palmira uri hagati muri icyo gihugu amakuru agaragara mu bitangazamakuru byo muri siriya aremeza ko muri iyi minsi abo barwanyi bakajije umurego bagaba ibitero ku ngabo za leta ayo makuru yemeza ko hari hashize iminsi ibiri mu burasirazuba bwa siriya abarwanyi bashyigikiye leta ya kisilamu bagabye ikindi gitero cyaguyemo abasirikare barindwi ba leta n'abarwanyi bashyigikiwe na irani abarwanyi ba kisilamu bakomeje kugaba ibitero bikomeye ku batavuga rumwe nabo muri siriya na iraq nubwo batakaje igice kinini cy'aho bari barigaruriye aba barwanyi biganje mu bice byo mu butayu bwa badiya muri siriya ahagenzurwa n'ingabo za leta n'abarwanyi bashyigikiwe na irane n'uburusiya mu rwego rwo kwihimura ku barwanyi ba kisilamu indege z'intambara z'uburusiya ku wa mbere zagabye ibitero cumi na bitanu hakekwa ku bindi y'abarwanyi ba kisilamu nk'uko byemezwa na siriya urukiko rwo muri myanmar rwanze ubusabe bw'umunyamakuru w'umunyamerika danny fenster bwo kuburana ari hanze uru rukiko rwongeye ikindi kirego ku by'umunyamakuru umaze amezi atanu afunze yaregwaga yari asanzwe yararezwe gukwirakwiza amakuru y'ibihuha hagamije guteza imvururu muri rubanda no kwica itegeko ribuza kwishyira hamwe mu buryo budakurikije amategeko ashinjwa guhura n'abarwanya ubutegetsi umwunganira yavuze ko ikirego gishya cyo kwica amategeko yerekeye abinjira n'abasohoka mu gihugu cyongeweho ejo kuwa gatatu uru rukiko rwafashe iki cyemezo mu gihe Bill Richardson wahoze ari ambasaderi wa Amerika muri ONU yasuye Myanmar uruzinduko rwa Richardson rwari rwatanze icyizere ko ashobora gusaba ko umunyamakuru Danny Fenster yarekurwa dore ko yari asanzwe azwiho kugerageza kubohoza abanyamerika bafungiwe mu bihugu bitabanye neza n'Amerika
Geoffrey Mutagoma urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu ku maradiyo yanyu mu burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe naho mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu aha mu rwanda mu mirenge imwe n'imwe y'akarere ka rutsiro intara y'uburengerazuba abana bacukura amabuye y'agaciro ibikorwa bishobora kubaviramo impanuka dutunze ni amabuye iyo dukora tugakuramo amafaranga twamara kubona amafaranga tukagenda tukayahahisha ejo tukongera tukagaruka nuko tubayeho muri ubu buzima busanzwe uyu ni umwe muri abo bana bacukura amabuye y'agaciro mu rutsiro abantu bitwaje intwaro bagabye ibitero mu mujyi wa bukavu muri kivu y'epfo mu ijoro ryo kuwa kabiri naho mu burundi leta irashishikariza abacuruzi n'abashoramari kujya hamwe n'abandi bo mu bihugu by'akarere no ku mugabane wa afurika amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure muri kumwe na thomas kamirindi mu ijoro ryo kuwa kabiri bucya haba ejo kuwa gatatu abantu bitwaje intwaro bagabye ibitero mu mujyi wa bukavu umurwa mukuru w'intara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo ibi bitero byahitanye abantu batandatu mu bateye na batatu ku ruhande rwa leta ejo ku mugoroba ubutegetsi bwa kivu y'epfo bweretse itangazamakuru abantu mirongo itatu na batandatu buvuga ko bari muri abo ngabo bateye mugenzi wacu temistokle mutijima yadukurikiraniye iyi nkuru aba mirongo itatu na batandatu beretswe itangazamakuru ku cyicaro cy'intara ya kivu y'epfo mu mujyi wa bukavu biganjemo insoresore z'urubyiruko barimo n'abo bigaragara ko bafite ibikomere ku bice bitandukanye by'umubiri guverineri w'intara ya kivu y'epfo bwana teongwa bije kasi yemeje ko abo bafatiwe mu mirwano yabashyamiranyije n'igisirikare gifatanyije n'igipolisi kuva rwagati mu ijoro ryakeye nos forces de défense et de sécurité la police nationale congolaise et les FARDC inzego zacu z'umutekano polisi n'igisirikare bagerageje guca intege izo nyeshyamba muri iyo mirwano nk'uko namwe mwumvaga amasasu menshi ijoro ryose inzego zacu zashoboye kwica abarwanyi batandatu zikomeretsa bane abandi mirongo itatu na batandatu barafatwa ari nabo mubona ahangaha imbere yanyu twafashe kandi imbunda cumi n'enye gusa ku bw'ibyago ku ruhande rwacu nabo twapfushije batatu barimo abasirikare babiri n'umupolisi umwe
bamwe mu isoko z'ijwi rya amerika mu mujyi wa bukavu batubwiye ko amasasu menshi yatangiye kumvikana kuva mu masaa saba y'ijoro zishyira saa munani kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu urusaku rwayo rukaba rwari rucyumvikana mu bice bitandukanye by'umujyi wa bukavu abagabye ibi bitero bibasiye ahanini ibigo n'ibirindiro bitandukanye by'ingabo na polisi mu makomine atatu agize uyu murwa mukuru w'intara ya kivu y'epfo umwe mu baturage baganiriye n'ijwi rya amerika wo muri komini kadutu yatubwiye ko abo barwanyi baje basaba abaturage kubiyungaho ngo babohore igihugu
abo bantu bavuga ko ari inyeshyamba baririmbaga mu ndirimbo bavugaga ko ari abakunda igihugu ntitwasobanukiwe n'icyo bashaka kugaragaza ariko babwiraga abaturage kuza bakabiyungaho kugira ngo babohore igihugu ntibibaga ntibasahuraga nta n'ubwo bahutazaga abaturage mu by'ukuri ntitwashoboraga gusobanukirwa ibirimo kuba yewe ntitwanasobanukiwe ngo ni iki bashaka
kugeza mu masaha ya saa tatu za mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu inzego z'umutekano zari zafunze imihanda n'utuyira twose twerekeza cyangwa dusohoka mu mujyi wa bukavu imipaka ihuza u rwanda na kongo ku ruhande rw'umujyi wa bukavu nayo yabanje gufungwa amasaha make naho yafunguriwe kandi wabonaga ko urujya n'uruza rwagabanutse cyane hatambuka umuntu umwe umwe kugeza mu masaha y'igicamunsi imodoka yaba izitwara abagenzi yewe n'izitwara ibicuruzwa zo zari zitaremererwa kwambuka no kugenda mu mujyi wa bukavu umwe mu batuye muri komini ya ibanda isanzwe irimo ibikorwa byinshi by'ubucuruzi yatubwiye ko nubwo urusaku rw'amasasu rwahagaze n'ituze rikaba risa n'iryagarutse hakiri umwuka w'icyoba mu baturage Pour le moment, comme il est déjà 14 heures, je dirais que la population est autorisée à effectuer...
ubu tuvugana saa munani z'amanywa nakubwira ko nubwo abaturage bemerewe kujya mu mirimo yabo kugeza ubu bose bibereye mu ngo bafite ubwoba bwo kuhava turabona gusa abapolisi n'abasirikare benshi bagenda mu mihanda bareba niba nta kibazo cyavuka iby'imirimo kugeza ubu ntibirasubukurwa kuko yaba amaduka n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi biracyafunze na n'ubu Activités économiques qui restent toujours fermées jusqu'à présent.
icyakora mu kiganiro n'abanyamakuru guverineri ngwabije kasi yahamagariye abaturage gutuza bakajya mu mirimo yabo isanzwe abasaba gukomeza gukorana n'inzego z'umutekano J'appelle notre population au calme, à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité.
ndahamagarira abaturage bacu gutuza gukorana n'inzego z'umutekano polisi n'igisirikare mu kwamagana no guhashya izo nkozi z'ibibi ibyitso byazo n'abazituma by'umwihariko mwituze bajye mu mirimo yabo ya buri munsi bukavu ntiyafashwe ubu tuvugana niho turi nubwo twahuye n'ingorane ariko ndagira ngo mpumurize abaturage Malheureuse, mais je tiens à rassurer notre peuple et notre population.
Nubwo mu burasirazuba bwa Kongo hasanzwe habarizwa imitwe myinshi y'inyeshyamba kugeza na n'ubu nta urigamba ibi bitero byagabwe mu mujyi wa Bukavu. Gusa General de Brigade Ngoyi Kirubi Bob uyoboye akarere ka mirongo itatu na gatatu k'ingabo za Kongo kabarizwamo n'iyi Bukavu yabwiye ibitangazamakuru byo muri uyu mujyi ko abo baba ari abo mu mutwe wa CPC mirongo itandatu na kane ku bw'uyu musirikare mukuru izo nyeshyamba ngo zaba zaturutse ahitwa bunyakiri agace k'icyaro gaherereye mu birometero birenga mirongo irindwi mu majyaruguru ya bukavu icyakora uyu mutwe ntabwo wari usanzwe wumvikana cyane mu ibarizwa mu burasirazuba bwa kongo temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu burundi abacuruzi bari mu muryango mushya w'akarere k'afurika y'uburasirazuba eyase barasaba leta kubaha amafaranga y'amadovize kugira ngo bashobore guhiganwa mu karere ni inkuru ya mugenzi wacu eloge wirika neza ukorera mu biro by'ijwi rya amerika i nairobi muri kenya ibikorwa byo gutangiza urwo rubuga rushasha ku mugaragaro byabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura avyugurura christophe mutwa umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'ubudandaji yavuze ko ari akaryo keza ku bagwizatunga b'abarundi n'abadandaza muri rusangi kuko abantu barobeye hamwe bungurana inguvu n'ubwenge ibi vyunganirwa cane n'ukuruna n'imansa rufise icicaro yarusha muri tanzania ruriko rukorana n'amabanki yatoranijwe muri afurika mu mugambi wo guteza imbere abacuruza iri huriro rifise kandi ihangiro ryo guhanahana amakuru hagati y'abagwizatunga n'amareta kugira urucuruzwa rukorwe neza kurusha mutwe yahamagariye abadandaza n'abagwizatunga kwijukira kuja hamwe n'abandi mu bihugu vy'akarere no ku mugabane ibi navyo bizoza ari uko abagwizatunga b'u burundi bagiye bariyandikisha muri urwo rubuga abahinga muri iyo banki yo muri afurika ya flexin bank baje ngaho kugira bayisigure bayibasigurire neza hanyuma abarundi b'abagwizatunga nabo baje hamwe n'abandi ntibasigare inyuma kuko burya iterambere ry'igihugu n'ibi birimwo y'uko abagwizatunga boja ku rugero rumwe n'abandi bagwizatunga bo muri afurika kugira bamenye ibiriko birakorerwa ahandi bashobore guhanahana ibidandazwa muri ubwo buryo abakorera mu bisata bitandukanye uhereye ku burimyi mukerarugendo abanyemari abakora mu vyerekeye gutuma tumanako amakuru n'ibindi ntibari batanzwe i bujumbura jean bosco karisi umukuru w'ishirahamwe ry'abadandaza mu karere ka ease yatangaje ko ari ihuriro rizokuraho intambamyi nyinshi akaba rero iki gikorwa ari igikorwa kigamije gukuraho inzitizi mu bucuruzi iki gikorwa kiri mu ngingo zirindwi zikomeye muri aka karere abikorera kugira ngo bagire amahirwe menshi yo guteza imbere ubucuruzi guteza imbere ishoramari muri uyu muryango wa continental free trade area ni umuryango ufite abaturage bangana na miliyari imwe na miliyoni magana atatu tukaba rero tureba ari amahirwe menshi ukurikije imibare yagiye ikorwa na banka mondiyari igaragaza ko tugize amakuru amakuru dukuyeho inzitizi mu bucuruzi uyu muryango washobora gukura abaturage hafi miliyoni ijana mu bukene mu bwigunge kalisa arongoye ishirahamwe ry'abacuruza muri afurika y'ubuseruko agaruka ku bintu bitohara kugira urudandazwa rugende neza ku ruhande rw'uburundi asanga intambamyi nyamukuru ari ubukene bw'amafaranga y'agaciro agahara mu ruganda ntibacure icya mbere ni ukugira politiki nziza sitrategi yo guteza imbere ubucuruzi icya kabiri gikomeye ni ugutanga inforomasiyo niyo twita trade information mu cyongereza icya gatatu ni ibikorwa remezo imihanda kureba neza ko imeze neza za duwani ko zikora neza ikindi cya gatatu gikomeye ni amafaranga finansoma yo mu bucuruzi nabonye muri burundi amadovize ntabwo aboneka ntabwo rero wagera kuri ririya soko iyo ugiye ufite ikibazo cy'amadovize amadovize agomba kuboneka amabanki agomba gutanga amadovize kuko iyo ducuruza muri ariya masoko ni ngombwa kugira ngo abikorera babone amafaranga rero tugashishikariza guverinoma no kugira ngo amadovize ashobore kuboneka ku isoko rusange ishyirahamwe ry'abacuruza muri afurika y'ubuseruko rishishikariza abadandaza n'abagwizatunga b'abarundi kwijukira cyane kuja mu mashyirahamwe yo mu turere dutandukanye uburundi bwiyunzemo n'ibindi bihugu kugira hejuru y'ubumenyi n'isoko ryagutse kurusha banakurweho amakori ku bicuruzwa n'ibyo badandaza canke bashora eroje buri kaneza ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
noneho tujye mu rwanda mu mirenge imwe n'imwe y'akarere ka rutsiro intara y'uburengerazuba abana birirwa mu bikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro aho kujya mu ishuri bavuga ko babiterwa n'amikoro make y'ababyeyi babo eric bagira ubusa yanyarukiyeyo kureba uko byifashe
turi mu misozi miremire yo mu murenge wa rusebeya ni agace kiganjemo ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro umucukuzi yifashishije umupira muremure wagenewe gutwara amazi ishashi n'umufuka ushaje aroherereza umwuka wo guhumeka bagenzi be bari mu mwobo bagereranya ko waba ufite nka metero ijana mu butambike uyu mugabo duhimbye munyakazi na bagenzi be bacukura umucanga bayungururamo gasegereti namusabye gusobanurira ijwi rya amerika uko yoherereza umwuka bagenzi be n'imvano yabyo umufuka turawuca tugashyiramo akantu k'agatembo ngaka ubwo noneho hano urabona ko tuba twahaziritse noneho iyi shashi ivamo isukari ubwo turapomba umwuka uri kuva hejuru niwo ujyanamo ugaseseramo hirya iriya ukagenda ukageramo etiriye imbere ubwo ukuramo ikintu bita gaze ibiriye none se umenya gute ko wabagezeho nyine ingeyo nanjye cyangwa bakaza kundeba bakaza kandeba ati nishyiremo umwuka ubayemo muke none se ubu buryo mwabuvumbuye mute
ni ukuvumbura nyine nk'uko abantu bavumbuye gukora amabuye aha mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu karere ka rutsiro haboneka imirimo itandukanye abaganiriye n'ijwi rya amerika benshi usanga ari urubyiruko batuye kandi bakomoka muri aka gace muri make bemeza ko nta yindi mirimo bazi kuva bamenya ubwenge uretse gucukura amabuye y'agaciro ni imirimo igoranye ariko nanone bakesha amaramuko ijwi rya amerika ryasanzura urubyiruko rwinikije mu mirimo yo kuyungurura umucanga bahigamo gasegereti ikintu kidutunze ni amabuye iyo dukora tugakuramo amafaranga twamara kubona amafaranga tukagenda tukayahahisha ejo tukongera tukagaruka nuko tubayeho mu buzima busanzwe rero iyo umuntu ahembwe menshi yagura n'agatungo agashyira mu rugo akaba ari gukora akagenda akabyara ugasanga umuntu yateye imbere birabafasha mu yandi magambo biradufasha cyane amabuye aradufasha rwose kuko niho dukura amafaranga nta handi twe twaramenyeye guhinga ntabwo byamaze kutwica ntabwo tubika namenye ubwenge amabuye yarapfuye nta kindi nakoze nakoze amabuye ariko nitegereje imbere da ukurikije imvune iba muri iyi mirimo hari abashobora kwibwira ko ikorwa n'abakuze gusa igihabanye n'ibyo aha mu karere ka rutsiro mu mirenge itandukanye irimo n'uwa rusebeya usanga n'abana bato buri umwe n'igiti yasubira mu micanga bakuru baba barangije kuyungurura nawe ahigamo amabuye y'agaciro cyangwa bafite imifuka batunda imicanga nabo bajya kuyungurura benshi iyo barabutswe umuntu batazi muri ako gace amaguru bayabangira ingata baba bikanga ko yababangamira mu kazi bakora mu buryo butemewe n'amategeko abemeye kuvugisha ijwi rya amerika ni abemeza ko bari mu kigero cy'imyaka cumi n'irindwi na cumi n'umunani y'amavuko bavuga ko baba bagiye gushakisha amafaranga yo kugura ibikoresho by'ishuri ufite imyaka ingahe zuba cumi n'irindwi cumi n'irindwi ahubwo wagombye kuba uri ku ishuri
ndenda kujyayo ubwo nibyo cyangwa amabuye yaragutwaye shaka ndenda kujya gutangira ndenda kujya kwiga ntangiye kuyakora muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri niho natangiye kuyakora wowe ufite imyaka ingahe cumi n'umunani ariko nibwo buzima bwanyu hano nta bundi bimeze bityo nibwo buzima bwacu nibyo bidutunze kuko nta kindi cyatubeshaho kwiga ndikumva nzajya nzasubira mu ishuri ku wa mbere iyo tubaduhaye ikiruhuko nyine tuza gushakira amakayi umuhano abacukuzi bamwe baganiriye n'ijwi rya amerika wo mu murenge wa rusebeya bavuga ko iki kibazo cy'abana bahugira mu gucukura amabuye y'agaciro gihangayikishije bakavuga ko ntako inzego z'ibanze ziba zitagize ngo zibakure muri ibi birombe ariko bikanga bikaba iby'ubusa mu kiganiro na bwana tom mutembe umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka rutsiro asa n'ushidikanya ko aba abana bakiri mu birombe ku rundi ruhande avuga ko bajya bagira igihe runaka cy'ubukangurambaga bugamije kuvana abana mu birombe no mu mafamu y'amatungo bakagana ishuri ariko abana bose niba hari n'abariyo ubwo ubundi tugira iyo amashuri yatangiye kwiga tuba dufite iyo wiki yo gushakisha abana bagenda bataha amashuri turabikora n'ababigiyemo n'uza n'abashobora ndetse gucika ababyeyi bakajya muri ibi byo bworozi mu mafamu turabikora n'ubu dufite wiki yabyo mubona gitanga umusaruro biradufasha cyane bari mu gusoza bari mu kugisoza ubwo ahubwo aho ngaho mu mabuye y'agaciro sinzi niba ari rusange kuko hari n'abacika ababyeyi bakagenda bakagenda bihishe ntitwabashije kumenya umubare wa nyawo w'abana batiga bayobotse ibirombe by'amabuye y'agaciro aha mu karere ka rutsiro imibare iheruka gutangazwa na minisiteri y'uburezi mu rwanda mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe yavugaga ko byibura bagera muri batanu ku ijana bataye ishuri kubera ingaruka z'icyorezo covid cumi n'icyenda barimo ababuze ubushobozi abashatse abagabo imburagihe n'abahisemo kujya mu yindi mirimo indi mibare ya minisiteri y'uburezi yo mu bihumbi bibiri na cumi na kane yagaragazaga ko abari kuri cumi na kabiri n'ibice bine ku ijana bataga amashuri yo mu cyiciro cy'abanza naho abandi cumi na bane n'ibice birindwi ku ijana bataga amashuri mu cyiciro cy'ayisumbuye habagira ubusa ijwi ry'amerika irutsira mu burengerazuba bw'u rwanda
ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu
abakuru b'ibihugu bari mu nama mpuzamahanga ku ihinduka ry'ibihe mu mujyi wa Glasgow mu bwongereza biyemeje kugabanya umwuka wa metana no guhagarika itemwa ry'amashyamba mu bihumbi bibiri na mirongo itatu mugenzi wacu venuste nshimiyimana yavuganye na ange imana ishimwe umushakashatsi ku rusobe rw'ibinyabuzima n'iterambere akaba n'umuyobozi w'ikigo biyokor cyo mu rwanda aramubaza uko yabyakiriye iriya nama iri i Glasgow muri scotland mu by'ukuri nyine hari abantu mu nzego zitandukanye inzego za leta inzego z'abikorera na sosiyete sivile zigiye zihari ndetse no mu byo bagiye bavuga nk'uko mwari mubivuze hariho yuko muri mu mwaka wa bibiri na mirongo itatu abantu bagombye kuba bagabanyije ku buryo bugaragara imyuka igenda ihumanya ikirere mu byo bavuze rero harimo na gahunda y'uko mu by'ukuri gutema amashyamba bigomba kugabanuka ariko yewe nk'uko nari maze no kubivuga ndi n'umushakashatsi mu bijyanye n'ibiciro no kurengera urusobe rw'ibinyabuzima mbona bishobora gushoboka ariko ku kigero kiringaniye cyane cyane nko muri afurika haracyari ibibazo bitandukanye aho abantu bafite ibibazo by'ubukene ku buryo rero kuba byahita bikemuka mu gihe cy'imyaka icyenda bisa naho bigoranye cyane ariko rimwe na rimwe bikanaterwa n'ubushake bwa politiki rimwe na rimwe mu bihugu byateye imbere kubera ko muri amasezerano ya ya pari pari agurimenti niyo urebye muri kiyoto porotoko hari ibyo abantu bari bagiye biyemeje cyane cyane ibihugu byagiye bitera imbere byari byariyemeje ko bigomba kujya bitanga byibura miliyari ijana z'amadolari ku mwaka kugira ngo birafashe n'ibihugu ah, bikiri mu nzira y'amajyambere ibihugu bikennye kuko ibihugu bikennye ntabwo buriya byo bitanga imyuka myinshi yangiza ikirere ariko icyo navuga yenda kibabaje eh, na- n'abadukujya bagomba kumva ni uko ibyo bihugu bikize bitigeze byubahiriza ayo masezerano urebye nkawe w'umushakashatsi ubona byagerwaho gute ni uruhe ruhare afurika ndetse n'u rwanda byagira muri iyo gahunda Ah, iyi gahunda ni gahunda tubona nziza cyane twagiye dukurikirana inama dukurikirana ibyo abakuru b'ibihugu n'abakuru ba za guverinoma bagiye bavuga Ah, ariko twaje gusanga mu by'ukuri ah, bizashoboka igihe cyose buri muntu wese abigizemo uruhare Eh, rero nkurikije ikibazo wari umbajije muri bibiri na mirongo itanu tubona mu by'ukuri iyi gahunda ishobora kuba yashoboka ku rwego rushimishije rurenze mirongo inani ku ijana Ah, kubera ko ah, mu by'ukuri wabonye ko ah, ibyo bari kuvuga ubona ko ari ibintu abantu bahugukiye kandi bashobora kuba bagiye gushyira mu ngiro Ah, tukabona rero ko tubyizeye ko bizashoboka icyo navuga rero kuba ari u rwanda u rwanda rwo rwakoze ibishoboka byose kuko nk'ubu ngubu ah, muri gahunda ya bibiri na mirongo itatu ubwayo u rwanda rwari rwafashe gahunda y'uko rugomba kuba rwagabanyije ah, imyuka ishobora kuba yakangiza ikirere ku rwego rwa mirongo itatu n'umunani ku ijana Eh, bivuze ko hari toni zigeze muri miliyoni enye n'ibihumbi magana atandatu ah, za karubone zizagabanuka mu kirere ah, cy'u rwanda kubera ibikorwa guverinoma y'u rwanda irimo ikora Ah, muri iyo gahunda nakubwira yuko nk'ubu ngubu hariho gahunda ziri gushishikariza yuko ibinyabiziga haba za moto haba imodoka ntabwo rero kuba zikoresha cyane cyane amashanyarazi kuko zakoresha lisansi na mazutu Ah, esansi na mazutu ikindi nanone kiri gukorwa ni uko u rwanda bongereye ubuso ah, bw'amashyamba ah, ku kigero kigeze hafi kuri mirongo itatu na rimwe ku ijana kandi iyo gahunda ikaba ikomeje ikindi ni uko ingufu zisubira ariko ingufu z'izuba zirimo zigenda zikoreshwa cyane ariko nanone ikindi nanone ni uko guverinoma y'u rwanda igenda ishishikariza abaturage ah, gutera ibiti byinshi ikanabashishikariza kuba bakoresha za gaze no gukoresha buriketi n'izo twita peresi kugira ngo abantu babe bagabanya ikoreshwa ry'amakara rero ndi kubona ah, nkurikije yenda ibyagezweho mu rwanda Ah, n'ibindi bihugu bigiye bishyiramo imbaraga nyinshi tubona ko byazagerwaho rwose muri bibiri na mirongo itanu y'uko ikigero cy'uko ah, ibyuka bihumanya ikirere ah, gishobora kuba cyagera ku rwego rushimishije noneho iyi si kongera ikisubira ikongera ikagira ubuzima bwiza bushobora gutuma abayituyeho bishima ah, bikanatuma n'ibinyabuzima biriho nabyo bigira ubuzima bwiza ange imana ishimwe uracyari muto ufite imyaka mirongo itatu n'itanu urubyiruko uvuga ni rwo rwinshi ru- rukumva kandi nirwo rutezweho kuzabungabunga cyane iyi si dutuye kubera ko imyaka iri imbere ni mwebwe rubyiruko muzaba muyirimo ni mwebwe mugomba kuyibungabunga ibikorwa ukora ibikorwa ukora muri iri shyirahamwe ryawe rya biyokoro usanga urubyiruko rubyitabira ah, ku kihe gipimo Ah, murakoze cyane muri byo koro dufite urubyiruko rugeze kuri mirongo inani ku ijana ah, rwashyize imbaraga cyane cyane ah, kugira ngo rubungabunge ibidukikije aho rutuye ah, ndetse bakomeze no kubishishikariza abandi Ah, ibyo ngibyo rero turabikora kandi noneho tukagera tukabigisha n'abana igishimishije muri byo koro ni uko dufite na porogaramu noneho ifata n'abana batoya b'imyaka kuva ku myaka itanu kugeza ku myaka umunani tukanabigisha kugira ngo nabo bagende babwire n'ababyeyi babo ko kubungabunga ibinyabuzima ari ngombwa ndagira ngo nguhe nk'ingero zifatika aho mu minsi iri imbere ah, mu minsi ishize eh, hari umuturage witwa nzabutuzimana innocent nawe aracyari urubyiruko afite imyaka mirongo itatu n'ibiri atuye mu murenge wa buruhukiro ah, mu kagari kitwa kizimyamuriro we yabonye ifumberi yavuye muri nyungwe aho kugira ngo iyo fumberi we ajye kuyirya nk'uko abantu bajyaga bajya kuzihiga bakamara iminsi muri nyungwe bazihiga ahubwo we arayifata arangije ayitiriza abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere rdb eh, natwe araduhamagara ku bwo mu minsi ishize twamuhaye n'inka tumushimira uruhare yagize kugira ngo abungabunge ibinyabuzima ange imana ishimwe umuyobozi w'ikigo biyokoro kita ku bidukikije mu rwanda ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika namwe murakoze cyane tubabashimiye murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije mbashimiye ko mwateze amatwi mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro murakarama